Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 2 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa gabaasaalee adda addaa keessatti keessummeessinu qabna. oduudhaan jalqabna oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha gara jaallaatti san dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti haleellaa meeshaalee gurguddoo fi kan samii irraa gaggeeffame akkasumas haleellaa xayyaar nammalleeyyiin gaggeeffameen yoo xiqqaate namni dhibba afuriif sadii ajjeefamanii dhibbi sadiif sagal miidhaa qaamaa salphaa fi jabaan kan irra ga'e ta'uu koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gabaasaa har'a baaseen hubachiisee jira. Kunis qaamolee walitti bu'iinsa sana keessaa harka qaban maraan kan gaggeeffamee fi seera gargaarsa dhala namaa akka cabse ture jedhe. Kana malees jedhe gabaasni koomishinichaa kun humnaan gudeeddii fi hokkarri saalaa akka meeshaa waraanaatti fudhatamee hojiirra ooluusaa ibsee jira. paartiin badhaadhinaa kan itiyoophiyaa har'a waaree booda koongirasa isaa ka jalqabaa gaggeessuu ka jalqabe ta'uun beekamee jira taajjabdoonni akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa sagantaa boordiin filannoo biyyoolessaa baasee tureen gumii waliigalaa ituu hin gaggeeffatiin kan hafee fi hanga ammaatti waan tureef jecha seera qabeessa mitii jedhu paartiin badhaadhinaa ammoo gama isaan akka jedhutti sababa duula waraanaa fi weerara dhukkuba koovidiin kan ka'e gumii waliigalaa gaggeessuu hin dandeenye boordiin filannoo guutuu biyyaa. paartileen hangi tokko gumii waliigalaan gaggeessine jechuun haquusaa ka dubbatan qeeqxoonni paartiin badhaadhinaa garuu gumii isaatiin gaggeessin mootummaa akka hundeessuuf eehamee jechuun dubbatu. waan jiraachuuf guyyaa guyyaatti barbaachisan irratti gatiin bittaaf gurgurtaa hatattamaan dabalaa dhufuun qaala'insa jireenyaa hammeessaa ka jiru ta'uu jiraattonni finfinnee raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. mootummaan waan jireenya guyya guyyaaf barbaachisu irratti gatii dabalamaa jiru tasgabbeessuu akka qabus hubachiisan muummichi ministeera abiyyi ahmed dhiyeenya kana mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin qaala'insa gatii tasgabbeessuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa ka jiru ta'uu ibsanii turan ta'us garuu qaala'insi jireenyaa dabalaa jira jechuudhaan jiraattonni magaalaa finfinnee dubbachuu keenedii abaate finfinneerraa gabaaseera. bulchitoonni irree waraanaa kan sudaan kufaatii diinagdee biyyattii mudatee fi hojii warqee qotanii baasu akka carraa tokkootti ilaaluudhaan koree hatattamaa dhaaban torban kana labsanii jiran sabaa himaan mootummaa kaleessa akka gabaasetti kaawunsiliinni sudaaniin bulchaa jiru keessatti aangawaan sadarkaa lammataarra jiran hamdan dagaalo kanneen warqee qotanii baasan waliin kan wal argan yoo ta'u isaanis baankii waaltaaf warqee dhiyeessina jechuun dhaadatanii jiran. raashaan yuukireen weeraruu isheef uggurarra kaa'ameef qophaa'uuf jecha dhoksaadhaan sudaan irraa warqee bitaa jirti oduu jedhu raashaatti ambaasaadarri sudaan soba jedhanii jiru garuu xiinxaltoonni sudaan akka jedhanitti warqee seeraan ala gurguruun waanuma baratameedha raashaas dabalatee jedhu waan sudaan gara biyya alaatti ergitu baatii amajjii darbe harka 85 kan kufe yoo ta'u. bara 2019 keessa qaala'insa jireenyaa mudatee turetu albashiriin aangoorraa darbuuf sababaa tokko ta'ee ture kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. waraanni yuunaayitid isteets gaarreen bosonaan haguugaman kan poolaand gama bahaa keessa kan qubsiifaman yoo ta'u iddoon isaas daangaa yuukireen irraa kiiloomeetira muraasa fagaata jedhamee jira. iddoon kunis lafa raashaan maadheelee irratti qiyyaafachuun samiirraa haleellaa gaggeessaa jirtu kan yuukireen gama dhiyaatti dhiyoodha neetoon yoo wal waraansa kana keessa seene humnootiin ameerikaa kun qiyyaafata haleellaa jala seenuu isaaniiti torbanneen dhiyeenya kanaa keessa loltoota ameerikaa kuma shan gara poolaanditti erguuf sochii ta'u keessaa inni kun tokko yoo ta'u loltoota ameerikaa kuma afur kanneen duraan gamas seenanii jiranitti dabalataa jedhameera. ituu yaadamiin akka tasaa ameerikaaf raashaan wal waraansa keessa seenuu maluu sodaan jedhu ka jiru yoo ta'u kan hambisuufis jechi sararri bilbilaa kan wal qunnamtii qophaa'ee jira garuu sodaan biraa jiru humnootiin neetoo kanneen awurooppaa gama bahaa keessa jiran haalli hammaachaa yoo deeme qiyyaafata haleellaa jala seenuu maluu ka jedhudha neetoon ibsa hamaa baase jechuudhaan pireezidaantiin raashaa vilaadimir puutin baatii dabre humnooti isaanii kan waa'ee nukleeraa sadarkaa dammaqiinsa of eeggannoo akka dabalan ajajanii turan dhaabbata biruuking institute jedhamu keessatti hayyuu gameettii ka ta'an dooktar konstaanzen sireen muller akka jedhanitti.
still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory. But increasingly, neetoon lafa Ukraine hin seenu jira garuu karaa biyyootii miseensa neetoo ta'anii meeshaa waraanaa ka biyyootii gama dhiyaa Ukraine seenuun dabalaa jira. Putin deggersa gama waraanaan taasifamaa jiru arguuf jira yookaan immoo argeera. Kanaaf neetoon wal waraansa keessa seene akka hin jenne dhaamsa of eeggannoo qabutu darbaa jira. Kana jechuun immoo jedhan gama biraan mariin amma gaggeeffamu puutiin neetoo fi lafa neetoon qubatee jiru irratti meeshaaleen nikuleeraa gargaaramuuf hedhaa isa jedhudha kun taanaan waan haaraatu addunyaa kana mudataa jedhanii jiran. seenatii yuunaayitid isteetsi kamisa kaleessaa doolaara tiriiliyoona tokkoof tuqaa shan kan raggaasise yoo ta'u kunis waajjiroonni mootummaa hanga baatii fulbaana dhufuutti akka hin cufamne gochuuf akkasumas kan duula waraanaan rakkataa jirtu yuukireeniif gargaarsa tattamaa gochuuf ta'uun ibsamee jira paartileen lameen walii wajjin sagaleen kennan jaatamii saddeetiif soddomii tokko ta'een doolaara biliyoona kudha sadiif tuqaa ja'a. gargaarsa dhala namaaf akkasumas kanaa tattamaaf kan oolu yuukireeniif akka kennamu raggaasisan weerara raashaa yuukireen irratti gaggeessite lubbuu namoota kuma hedduu galaafatee uummanni biyyattii miliyoona lama caalaan gara biyyootii ollaatti akka baqatan taasise hoogganaan paartii yayyabaa kan seenataa chaak shumar sagaleen ituun kennamiin dura akka jedhanitti yuunaayitid isteetsi uummata yuukireeniif waadaa seente qabdi kunis duula waraanaa vilaadimir puutiin waliin gaggeeffamu irratti kophaa keessan hin taatan ka jedhu turee jedhaniiru. kana malees manni maree bakka bu'oota uummataa roobii darbe seera dhiyaate ka raggaasise yoo ta'u pireezidaant baayiden akka mallatteessaniif ergamee jira itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa waayit haawus jeemsaakii akka jedhanitti miseensonni paartii lameenii walitti dhufuun waan uummata ameerikaa bu'aa qabu argamsiisuu akka danda'an mirkaneessaniiru jedhan oduun jimaataarraaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma ammoo gara gabaasaalee keenya itti aanu nutti ceena. Hongeen Booranatti mudate ammaatee namni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadaa jiru akka dabalaa jiru waajjirri hoggansaa sodaa balaa godinichaa dubbateera. itti gaafatamaan waajjira sodaa balaa godina booranaa guyyoo carfii akka jedhanitti. Amma ammaatti namootni beela midhaan nyaataa barbaadanuu fi gargaarsi godhamaa jira. Garuu gahaa miti. Jiraattonnis immoo gargaarsi godhamaa jiruu fi haalli nu keessa jirru waliin gitu jedhanii dubbataniiru. Daawwit Galmoo Booranatti argamuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera.
Ganna tokko oliif bokkaan baduun hongeen mudate booranatti rakkoon inni fidaa jiru guyyaa guyyaan dabalaa jira. Bulchiinsi godinichaa akka jedhetti keessumaa ji'a sadii as haalli jiru ulfaataa dhufeera. Guyyoo carfii itti gaafatamaan waajjira hooggansa balaa godina Booranaa amma Boorana keessatti namni kuma dhibba lamaa ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa fedhaa jedhan.
Godin keenya keessatti uummati jiru uummata mileen tokko tuqaa sadii ol akkasitti uummatti ilmaamamu jira. Daata duriitiin jechuunis duriitiin. kanaan dura yaa uummatni lallaakaamne kan keessaa uummatni gargaaramuu jiru gara uummata kum dhibbi jahaaf saddeettamii wayii akkasitti deeggarsa kallattii akka akkaatiin fudhachuu jira jechuudha.
Jiraattonni garuu gargaarsi jiruu fi rakkoon harkaa qabnu walittiin dhufuu jedhu obbo Katteeloo Barraaqoo jiraata aanaa dirree ganda maadhachaati.
Gargaarsilleen mummuyoo mummuyyoon tokkinuu dhufa gargarcitee gargarcitee naminuu ka gargeenna sun ka. Hanqinni ammaana ta'e intalti mucaa kiyya mucaan kiyya tokko guddaan dubur fuudhee ijoollee qaba. Ijoollee sun onaan allee dhiyoo sodaatanii dhiirri sun guuran. Waan dhibi sooratti hin qabduuf. Intalti ijoollee xixiqqoo lam qabdi dhiirri sun guuran. Nu akka jiraannu dhibii hin qabnu akkasumnullee yoo ji'a wanu kennan arganne wanni kaan jilaanfaa baate isii jabnanii bisaanum gurraachan akkam bulee ka'uu jira. Oomisha akkanaan jira.
Dubluu Qaanutii godina Booranaa bona kanaan dhumamte keessaa ishee hangafaatii jedhu obbo Deebanuu Saaraa ogeessi waajjira hoggansa sodaa balaa aanaa Dubluuq sababa isaas yoo ibsan asii warreen mana aanicha keessa jiran walakkaan olongee kanaan dhumuudhaa jedhanii kun ammoo jiraattota hedduu miidhee jechuun dubbatu.
maatii naannaa keenyaa kum shantamijaa ol sun keessa daldalli xiqqaan kan jiraatan kum ja'a kan hin caalle ta'uu isaa siin jedhee jira isaan kan irraa hafan hojjata mootummaati alatti warri kaan cuftinuu deeggarsa kan barbaadan ta'uu isaati.
deebano gargaarsi gaafatame yeroo ga'uu dhabuun rakkoo kaan nama miidhaa jiru jedha akka godinni booranaa jedhutti jiraattonni godinichaa kuma shanii ol loon qaban hongee kanaan dhabanii rakkoo hamaa keessa jiru warra kana keessaa maanguddoo liban duubaa isa takka.
horii boonii fiixee horii dhabne nurra obba'anii kasilaa anuyyuu tiyyaanuyyuu nafsa tiitanaanu silaa du'u amma warri kun mucaan kun fiixa soddaa obbolee intalteen qaba amma badbeenaa abbachi fuudha jedhanii anuu as malkaa dabre.
Maanguddoo Liban amma mana waaqee boroo buufatanii jiran hojii humnaan kamaatii isaa bulchu waaqu obbo Liban dabalatee namoota kudha torba gargaaraa akka jiru dubbata.
Ilmi illee kan qabne jira namni jaartoleen sun namni ilmee dhaalee kan qabnfaa jira kan ilmeen isaallee kan firaa fi xoomaa tokko kan qabne hedduu jira. Kan karaarraa kaasee asii galchee to'annee isaallee ijaaree qaar bulchiillee yaalii godhee haqimeen nan dandeenye kortees buluullee firaashii fedhanii waan rafanii fedhanii kan haqimeen dandeessee bituuf hin dandeenye. Maqaan nyaata qofaa fi haga danda'u du'aa itti godhee abbooliin kan jira.
Adde Adii Jaarsoo jiraattuu naannaa Dirree gargaarsa midhaanii magaalaa Meeggaa ganda takka keessatti kennamaa jiru irratti isaan arge sodaa hongee kanarraa qaban akkasitti himu.
Fakkeenyaaf harki namaa rakkoo keessaa nu baasuu hin danda'u. Marra harki namaa harki rakkoo keessaa nu baasuu hin dandeenye fi waaquma eeggachuu jirra waaqni nu roobee yoo heddu rakkoo keessa baanaa jennu yoo waaqni nutti roobu bifuun boona kanaan kafuuf taate sadarkaa namaatu gar sodaataa jirra.
gama biraan gargaarsa midhaanii waliin wal qabate haalli qabeensa isaa hannaaf saaxilamaadha darbees seeraan ala kuufama waan jedhuu fi guyyoo carfii itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina booranaa kanaaf mootummaan hordoffii addaa taasisaa jira jedhanii jiran kanaanis qaamolee seeraa dabalatee gareen akkaataa kenniinsaa hordofu hundaa'ee hojiirra jiraachuu himan hirrina gargaarsa midhaan nyaataas mootummaan amma namoota gargaaramaa jiran kuma dhibba ja'a ol ta'anitti dabalataan kan deeggarsa hatattamaa fedhan namoota kuma dhibba lamaa fi kuma afurtamaa oliif midhaan nyaataa dhiyeessuuf yaalaa akka jiru himan obbo Guyyo hongee waan jabaataa deemeef hawaasni addunyaa fi kaan gargaarsa isaa akka itti fufus gaafatanii jiru gabaasa sagalee ameerikaaf galmuu daawit godina booranaa magaalaa yaaballoorraa.
seeratumtoota mootummaa somaaliyaa keessatti hirmaannaan dubartootaa dhibbantaa soddoma ta'uu qaba yaada jedhu karoorfamee filannoon taasifamee jira garuu sababa adda addaatiin yaadni kun waan milkaa'ee jiru hin fakkaatu waa'ee kanarratti gabaasa ahmad mahammad moqaadishoo irraa qopheesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
dura teessuun waldaa dubartoota soomaaliyaa baatuuloo gaballee guyyaa dubartoota addunyaa kabajuuf waan hedduu of harkaan qaban muummichi ministeeraa soomaaliyaa mahammad roobalee kan ishee muudan dubartoota seeratumtoota ta'an dhibba keessaa harka soddoma qopheessuun filannoo paarlaamaa yeroo dheeraaf lafarraa harkifate gaggeessuuf ture garuu gabballeen akka jettutti hawaasa olaantummaan dhiiraa mul'atu keessatti kaadhimamtoota dubartootaa. dura dhaabbannaatu mudatee jedhan.
haddaba doorashada sida ay u dhacday waa si ka duwan sidii lagu heshiiyey iyo habraaci.
akkaataa itti filannoon gaggeeffamaa jiru isa dura waliigalameerraa adda akkaataan deemsasaa fi hojii irratti oolfamus akkasuma hawaasni mata mataatti barcuma sadii yookaan sana caalaa qaban barcuma tokko dubartootaaf kennuun kootaa guutuu jedhame garuu maanguddoonni gosaa kanneen namoota seeratumtoota ta'uuf dandeettii qaban filan dubartoota ittisan jedhu. manni marii soomaaliyaa inni gadi aanu barcuma 275 qabu keessa gosoonni haga ammaatti dubartoota 44 qofa filatan hanga bitootessa 15 fuullee keenyaatti kootaa kenname dhibba keessaa harka 30 guutuuf dubartoota kan biroo 40 filachuu qaban waliigalaan barcumii hin qabamiin jiru immoo 65 waan ta'eef isa barbaadame argachuun amma waan danda'amu miti jedhan gabballeen.
waxaa la arkay sida xaqiiqada ah gabdho badan oo u diyaargarooba inay ka qayb galaan Dubartoonni hedduun dorgomuuf qophaa'an fudhatama dhabuu isaanii argaa jirra. Kabajaa fi mirgi isaanii kan kootaan kenname akka guutuuf isaan jajjabeessu eegamaa fi hin jiru. Komishinni filannoo mootummaa fi pirezidaantonni kutaalee kanneen seera cabsuu filatantu rakkoo kana uumee jedhan. Garee filannoo harka sadaffaan gaggeeffamu kan mootummaa federaala Somaaliyaaf dubbii himaa akka ta'an Ahmed Safina qaamni filannoof hundeeffame waan danda'ame mara hojjeteera jechuudhaan falman.
annagu waxaan ku ilaalinaynaa in boqolkiiba soddon ay dumarku gaadhaan iyo ka badanba boqolkiiba soddonkaas wuu u xidhan yahay oo ragga kuma barcuma jiran keessa harki soddomni dubartoota qofaaf akka kennamu jechuudhaan ramadne dubartoonni barcuma saafe harka torbaatamaa akka warra dhiiraa dorgomuu danda'u.
Garuu kaadhimamtoonni dubartoota Somaaliyaa akka jedhanitti sababaa ilaalcha olaantummaa dhiiraa kan gosa keessaan kan ka'e waa'een dubartoota hedduu calliisaan bira tarame. Aishaa Omar Geesdir kutaa Hirshaballee kan Somaaliyaa kibba waaltaa keessatti barcumaaf dorgomti.
oo ragga qabiil waa lagu doorahaa qofka dumarkaana laguma doorahay sababtoo ah Gosoonni dhiira malee dubartoota hin filan sababiinsaas lammiiwwan Somaaliyaa. dubartiin qabeenya abbaa warraati jedhanii amanu ijoollee dhalattullee gosa dubartii of keessaa qabdi jedhamee waan hin amanamneef rakkoo guddaadha jetti soomaaliyaa keessatti siyaasaaf aangoon dhiiraan caalmaatti qabamee jira biyyattiinis wal waraansa siviilotaa kan waggootii dheeraa fi duula shororkeessotaa irratti gaggeeffamu keessaa bayyanataa jirti. filannoon soomaaliyaa waggaa tokko dura gaggeeffamuuf ka ture yoo ta'u jeeqama uumameen hin gaggeeffamin hafe. pirezidaantii soomaaliyaa mohaammed abdullaahi mohaammeediif waltaatonni isaanii karaa gama paarlaamaan bara aangoo isaanii akka dheeratu taasisan tarkaanfiin kunis moqdishoo keessatti walitti bu'iinsa lubbuu galaafatee fi addunyaa irraa immoo dhiibbaa hordofsiisee jira erga sanaa as filannoon biyyattii yeroo hedduu dabarfamaa akka ture yoo ta'u kunis qabsoo siyaasaa pirezidaantii fi muummicha ministeeraa biyyattii gidduutti uumameen ture. beellama dhumaa qabame kan bitootessa kudha shanitti waan hundi xumuramnaan jiloonni gosotaan filataman pireezidaantii soomaaliyaa sattaanu filachuuf jiru.
hordoftoota keenya guyyaan har'aa jimaataa qophiin keenya itti aanu immoo labata. Tigisti gammee qophii qeewwisnii fi qopheessitee itti aantee isinitti himtii garasitti darbe.
akka mooltaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenyaa dhimmoota dargaggoota laalatan irratti xiyyeeffatu qophiin labataa jalqabeera. keeniyaa magaala naayiroobii keessatti dhaabbanni reefiyuushii jedhamu tokko dubartoota shamarran sababa walitti bu'insaatiin biyyoota afrikaa bahaa keessaa garas godaanaan qarqaaruudhaan faashinii fayyadamaa jira dubbii ijoo labataarraati.
elizabeth yaar akkaataa deemsa modeelotaa kaatwook jedhamuun gadi baate. Uffanni agarsiisa faashinii reefiyuujii irratti ittiin dhihaattes maqaa ishii baataa seenaa ishii yeroo daa'imummaa hima.
What is in front here is like a necklace. So in our culture, when you receive your menses, like your...
Fuuldurri isaa kun akka callee mormaati. Aadaa keenya keessatti yeroo jalqabaa fi durbi laguu ji'aa ennaa argitu. Maatiin callee mormaa dheeraa isaa kennaaf. maatiin shamarree sanii dureessota yoo ta'an immoo faarumaan dheeraa dheeraa akkanaati maatiin kee qabeenyaan ammas miti taanaan immoo waanuma gabaabaa argatta.
yaariin oggoota kudhan dura umrii oggaa kudha sadiitti biyya ofii suudaan kibbaarraa heeruma maatiin karoorseef baqattee badde waan ijoollummaadhaan biyyaa baateefis callee maatiin kennu san hin arganne. amma garuu dorgommiin faashinii asitti geggeeffamee carraa aadaa san dhamdhamu banee fira.
I said, you know, we are going to give Yaa the longest jewelry possible because her value, her worth does not come from the out external. It does not come from.
Yaariif callee mormaa hunda caalaa dheeraa ta'e kennina jedhee yaade sababiinsaas eenyummaan ishii kabajni ishii waan alaa dhufuun akka hin madaalamne wantoota jireenya ishee keessatti ishee quunnaman Ishiin eenyu akka taate waan hin ibsine ta'uu akka beektuuf eenyummaan kee keessa keetii malee waan alarraa sirra ga'u miti.
faashiniin shamarran aadaa cunqursoo ta'an keessa darban san namoonni kaan akka beekan carraa uumaan jettummoo dizaayinar moonikaa kanaraati.
The girls in our program um, get to work here. They are able to earn an income and learn business skills and leadership.
Shamarran sagantaa keenya keessatti hirmaatan kun hojiis ni hojjanna galii argatanii hooggansaa fi bizinasii irratti illee muuxannoo fudhatan diizaayinoota kana shamarran kanaan harkaan hojjetaman diizaayinii mataa isaanii uumanii hojjetu sana booda diizaayiniin sun maqaa shamarree isa kalaqdeetiin waamama.
Yaari yeroo ammaa kana hojii moodeelingiitii fi diizaayinerii keessatti hirmaachatii jirti. Kaayyoon reefiushii dubartoota akka yaar biyyoota jeequmsi keessatti hammaatan keessaa gara naayiroobii baqataniif qarqaaruu karaa banuufidha. Dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne kun barumsa, leenjii dinagdee akkasumas tajaajila fayyaa xinsammuu irratti shamarran qarqaara. Qophii qindeessan laalchisees diizaayinar kanaariin haala hammaataa akka fe'ee ta'ullee waltajjiin faashinii itti jiran kun sanuma keessa milkaa'inni akka danda'amu agarsiisaa jetti.
Sometimes you think I'm doomed. It's over. It's this is it. I can't play. I can't be a little girl anymore. I have to be a wife. I think it's very important.
Yeroo tokko tokko naa dhumate waarrate kanuma jetta taphachuu hin danda'u daa'imummaan koo hafee haadha warraa ta'uu kiyya jettee yaaddoofta haalli si mudate fuula dura kee hin ibsu wanna jedhu san nama hundaaf ergaa akkasii dabarsuun barbaachisaa natti fakkaata haalli sun nama daangessuu akka hin qabne jechuu kooti fedhiin jiraannaan karaan keessattiin darban akka jiruu fi carraa argameen fuula duratti tarkaanfachuu akka qaban jechuu kooti.
Galiin agarsiisa geggeeffamerraa argamu immoo ijoollee dubaraa kumaan lakkaawwaman baqattummaadhaan gara keeniyaa godaanan naayiroobii keessa jiran qarqaaruudhaaf oola gabaasichi an bireendaa muleenyati. yaada sagantaa keenya irratti qabdan karaa imeelitiin horn at voanews com jettanii barreessitan akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuuk com voa afaan oromoo tiwutariidha fi instaagiraam irratti at voa afaan oromoo jettanii yoo nu barbaaddan sagantaa keenya hundas argachuu dandeechanii yaada keessanis achumaan nu biraan gahuu dandeechan mata dureen itti aanu fiilmii laallata keessumaa'uu warri fiilmii biyyoota alaa an afaan biraatiin hojjetaman laaluu jaalattan sin hawwachuu danda'a kinooti. teeknooloojiidhaan fuula hookanis kutaa qaama namaa jijjiiruun hojiirra erga oolee bubbuleera afaan ingiliziitiin diip feek jedhaniin teeknooloojii kana hojii adda addaa keessatti argineerra amma immoo fiilmii afaan biraatiin hojjetaman namoonni afaan san hin dhageenye yookaan immoo afaan san hin haasofne akka daawwatan gochuuf hojiin jalqabameera jedha gabaasni maat diibii qindeesse. Fakkeenyaaf fiilmiin afaan ingiliziitiin hojjetame namoota afaanicha hin beekneef akkamitti dhiheeffama waggoota dheeraadhaaf mala lamatu ture tokko barreeffama foddaa televezyiinii irratti fiilmicha wajjiniin dhiheessuu kan lammataa immoo sagalee afaan biraa jala deemsisu yeroo barreeffamni jala deemu dhihaate namoonni baay'een laaluuf fedhii dhabuu danda'an maaliif ijji namaa barreeffamicha dubbisuudhaa fi waan ta'aa jiru televezyiinii irratti laaluu hedduutti hiramaa hin rakkata. hawwataas miti. Sagalee nama biraa an afaan hiikamee jechuudha hoo jala galchan immoo rakkoo biraati. Sochiin afaan taatotaa irratti mul'atuu fi kan nama sagalee dhageechisuu waliin simatu. Daayireektariin fiilmii Skaat Maan jedhamu fiilmii inni hojjete sagaleen afaan biraa yeroo jala deemu oggaa argu waan itti dhagahamu akkanatti ibse.
Baay'ee rifadhe nan gadde sababaan isaa addaddummaa guddaa akka qabuun arge.
Kunis egaa daayireektarichi mala akka dhahuu isa godhe teeknooloojiidhaan haalicha wayyeessuun dirqama akka ta'e namoota yaada walfakkaataa qaban wajjiniin kaampaanii Flawless jedhamu dhaaban teeknooloojii artifishaal intelligensi jedhamu fayyadamuudhaan sochiin fuula taatotaa fiilmii waraabbameerraa mul'atu. fooyyessuudhaan jechoota namni biraa dubbisu san an afaan biraan jenne san jechuudha saniin akka wal simatu gochuu. Skaatmaan tartiiba teeknooloojiin hordofu akkanatti ibsa.
Sistamichi taatonni akka itti haasa'an sirriitti garfageenyaan qoratee galmeeffata. Sana boodas sochii fuula isaanii sa'aatii itti fudhatu wajjin galmeeffatee raawwatee sana haasawa afaan biraa taatonni sagaleen dubbatan wajjin walakka simatutti qindeessa.
C'est amusant, monsieur.
Kaampaaniin isaanii taatota sagalee afaan biraasan sirriitti beekan fayyadamuu dubbata. San boodas kaampaaniin Deep Dab jedhamu ammas teeknoolojii artifishaal inteleejensii fayyadamuudhaan fuula bifa taatotaa fiilmii hojjetanii san sagalee waraabame wajjin wal simsiisa. Dhaabbata Deep Dab irraa Oz Brawaaskiin hojii itti jiran akkanatti ibsa.
We need only a sample of two to five minutes of the actors' voices in order to create what we call a voice model.
Moodelii sagalee waan jennuun kalaqachuuf dura sagalee taatotaa waraabame daqiiqaa lama haga shanii qofa barbaanna.
That's not something that happens to me. No es algo que suele pasar.
Akkuman dura jedhee gaa namoonni fiilmii biyyoota alaa laaluu jaalatan yeroo baay'atan kanatti teeknoolojiin akkanaa fala ta'uu danda'a. Garuu waan ilmoon namaatii fi maashiniin hojjechuu danda'u sararri addaan baasu haphachaa dhufuus agarsiisa. Qophiin labataan har'aa kanumaa torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist gammeeti nagahaan.
Galatoomi Tigisti yeroo dheeraadhaaf waa'een obbolaan durbaa lamman lammiilee Afgaanistaan magaalaa Kaandahaarirraa gabaasamaa ture. Obbolaan lamman kun yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteet keessatti qubatanii jiru. Maa inni waa'eensaa kanarratti jaallanneen gabaasa caqasuudhaan waan nutti hin tuqamne garasitti ni dabarsa.
Nagiina Anwaarii fi obboleettiin ishee Rangiinaa Anwaarii yeroo ammaa mana isaanii kan yeroo of keessa buufatan Fairfax Virgiiniyaa jiru keessa soofaarra taa'anii ennaa mul'atan waan isaan keessa darbanii as ga'an arguun hin danda'amu. Obbolaan kun lameen televezyiyoona Heewaad kan Kaandahaar Afgaanistaan jiru keessa waggootii hedduuf oduu gabaastota ta'uun hojjetaa turan. Ituu hin yaadamin Afgaanistaan keessaa ba'uu isaaniif waan gaariin itti hin dhaga'amu. rangiinaan akka jettutti isheef obboleettiin ishee erga taalibaan baatii hagayya keessa aangoo qabatee booda biyyatti gadhiisanii ba'u malee filannoo biraa hin qaban turan.
It was difficult for me to get into the airport, but it was also difficult to stay in my country.
Dirree xayyaaraa dhaqqabuun anaaf rakkisaa ture. Garuu immoo biyya koo keessa turuunis akkasuma anaaf rakkisaadha. Mootummaa keessattis ta'e miidiyaa keessatti biyya dubartootaaf iddoo tokko hin qabne keessatti waa'een dubartootaa gatii hin qabu jedhamee dubbatamu keessatti ammaan booda jiraachuun akkaan rakkisaadhaa jette. Gaazexeessonni dhibba hedduun gara biyya alaatti akkuma dheessan obboloonni lameen gaggeessaa tokko malee bulchiisa hamaa kan taalibaan deebi'uuf jira sodaa jedhuun battalumatti biyya ofii keessaa ba'an taalibaan jalatti dubartoonni hojii qabachuu yookaan barachuun dhorkaadha.
The situation was so dire that I could not even say bye to my mother.
haalli ture hamaadha harmee koottillee nagaa dhaamuu hin dandeenye turus hin dandeenye jetteetti. taalibaan afgaanistaan keessatti deebisee erga aangoo qabatee as gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamaa fi hidhamaa jiru kana malees dubartoonni dhaabbatoota miidiyaa kan mootummaa keessa akka hin hojjanne dhorkaman rangiinaan dhaabbata faawundeeshin for laayif jedhamurraa gaazexeessituu gaarii jedhamuudhaan baatii eebila bara 2021 badhaasa argattee jirti ta'us garuu sirna badhaasa kennuu kan kaabul keessatti gaggeeffame keessaa innaa baatu hidhataan tokko haleellaa irratti raawwatee ture.
I was attacked and injured the night that I received the Best Journalists Award at the Gaafan badhaasa gaazexeessituu gaarii jedhame sadarkaa biyyaatti badhaafame san galgaluma isaa haleellaan narra ga'een madaa'een ture. Badhaasa milkaa'ina kootii ayyaaneffachuu mannaa hospitaala seeneen ture jette. Fagaannee deemnus jedhan gaazexeessonni obbolaa ta'an kun mirga dubartoota Afgaanistaan keessaaf qabsaa'u itti fufnaa jedhan.
I will always work for them. When we arrived here, our first campaign was about opening girls.
Yeroo hundumaa isaaniif hojjan.
Hordoftoota keenya qophiin keenya har'a asuma irratti raawwata qophii wixataatiin nama walitti deebiin nutti bakka jirtan nutti fayyaa ta'aa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffanna nagaatti. jedha.